jobless. Hii ni redio y'ijwi y'Amerika. iradiyo hejuru ry'amerika isaminanira i washington ndetse mu kirundi mu kinyarwanda muri neza nshuti mwese duteramanye muri kumwe na frederic nkundikije mu burundi twumvikanira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero cumi n'icenda no ku metero mirongo ibiri na zibiri mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu y'ijwi y'amerika ikaze makuru yacu yo kuri iyi saha muri repubulika ya demokarasi ya kongo bamwe mu banyagihugu bo mu ntara ya kivu yo mu raruko basaba ko ubutegetsi bwa gisirikare buhava ubuyobozi bwa gisirikari ntabwo nta mahoro bwashoboye kugira ute kutuzanira kuko imitwe yitwaje intwaro ahubwo niho yabaye nyinshi kuruta uko ubuyobozi bwa gisivire bwari bumeze hambere y'izo myaka nk'urugero kuri ubu eta de siege aho kugira ngo izane amahoro ahubwo yaraje imbere nk'ideturunye misiyo
abo ni abanyagihugu uyu ni umunyagihugu aba mu gisagara ca Goma perezida paul kagame w'u rwanda yagendeye akarere ka rubavu aho yemereye imfashanyo abasinzikajwe n'ibiza vy'imvura nyinshi muri pakistani imran kana yahoze ari umushikiranji wa mbere yafunguwe ivy'agateganyo abanje gutanga ingwate aya makuru tuyatangure kuravugwa hirya no hino ku isi muri repubulika ya demokarasi ya kongo abakorera ku buntu mu ishyirahamwe ritabara imbabare croix rouge ntiborohewe mu bikorwa vyo gukura ibiziga by'abantu aho vyafatiwe mu vyondo mu kigwati ca bushushu mu buseruko bw'igihugu inkuru y'imvaho na jeni mukankusi nyuma y'icyumweru haguye imvura nyinshi yateje imyuzure abakozi bavuze ko bamaze kuruha kandi ko n'ibikoresho bimaze kubashirana cyakora bakomeje kubona imirambo munsi y'imyanda n'indi ireremba mu mugezi no mu kiyaga ibyo dushobora gukora ni bike cyane by'umwihariko mu gutwara imirambo ni ikibazo gikomeye cyane byavuzwe na desire yuma macumu umuyobozi wa croix rouge muri congo mu ntara ya kivu y'epfo ahabaye inkangu abakorerabushake bambaye udupfukamunwa dukoreshwa kwa muganga babashije gukuraho imibiri yangiritse batandatu muri bo bayitwaye mu ishashi bayigendanye ibirometero bitatu bayigeza hafi y'aho igomba gushyingurwa aho amasanduku yari ayitegereje ku murongo abantu barenga ibihumbi magana ane mirongo ine byamaze kwemezwa ko bapfuye nk'uko croix rouge ibivuga indi mirambo ibihumbi bitanu ntiyari yaboneka nk'uko umuyobozi w'akarere thomas bakenga zirimo abagabo yabivuze kuwa kabiri nubwo guverinoma ivuga ko nta mibare yari yatangazwa ku mugaragaro y'ababuriwe irengero ejo kuwa kane ibiro ntaramakuru byo mu bwongereza Reuters byakurikiye ibikorwa by'abakorerabushake babonye imirambo cumi n'irindwi
urakoze eugeni abantu bashika ku bihumbi amajana abiri bava muri sudani barahungiye mu bihugu bibanyi kuva ingwano yadutse mu ico gihugu mu kwezi guheze ibindi kuri inkuru n'ubundi na mugenzi wacu eugeni mukangusi abo bantu barimo abana benshi bafite ibibazo by'imirire mibi barimo kugera muri cadi ababarirwa mu bihumbi mirongo itandatu bageze muri cadi banyuze mu butayu barimo abagera mu bihumbi mirongo itatu bahageze mu minsi mike ishize umuyobozi w'ishami rya oni ryita ku mpunzi hcr olga sarado yabibwiye abanyamakuru i geneve mu busuwisi mu kiganiro bagiranye mu barimo kuhagera ubu mirongo cyenda ku ijana ni abana n'abagore nk'uko sarado yabivuze kandi kimwe cya gatanu ni abana bato bafite indwara zituruka ku mirire mibi yagize ati hcr irahamagarira byihutirwa inkunga y'amafaranga ku bantu bose bashobora gutanga igisubizo kugira ngo twirinde amakuba yakugariza ikiremwamuntu dukumire umwuka mubi waturuka ku mikoro make kandi dufashe mu cyubahiro abo bose bateshejwe ibyabo mu cyumweru gishize ishami rya oni ryita ku mpunzi ryari ryasabye miliyoni magana ane mirongo ine n'eshanu z'amadolari avugana n'abanyamakuru umuvugizi w'ishami rya oni ryita ku bana unicef james elder yavuze ko uruganda rwo mu murwa mukuru Khartoum rwakoraga ibiribwa by'abana bafite ibibazo by'imirire mibi rwatwitswe rugakongoka yavuze ko ari ikibazo gikomeye cyateje icuraburindi ko ubushyamirane bubangamiye ubuzima bw'abana ariko ntazi niba uruganda rwakoraga mirongo itandatu ku ijana by'ibiribwa byashyirwaga mu makarito muri sudani rwatwitswe ku bushake
amakuru avugwa hirya no hino ku isi arabandanya perezida w'uburusiya vladimir putin uyu munsi ku wa gatanu yavuze ko moscou itigeze yanka imishyikirano yo mu rwego rwa diplomasi kugira ngo ibibazo by'ingwano bitorerwe umuti muri ukraine yabivugiye kuri telefone ariko aganira na mugenzi we wa afurika y'epfo n'inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu eugenie mukankuzi perezidansi y'uburusiya yongeyeho ko Putin yavuze ko ashyigikiye ibyo perezida Cyril Ramaphosa wa afurika y'epfo yatanzeho icyifuzo ibyo ni ibijyanye no gushaka uruhare rw'abayobozi b'ibihugu byo muri afurika mu biganiro bireba inzira y'amahoro ku gihugu cya ukraine afurika y'epfo yerekanye aho ihagaze mu kutagira aho ibogamiye mu bushyamirane bumaze amezi cumi n'atanu muri ukraine kuri uyu wa gatanu abayobozi bongeye gusuzuma iby'ibirego bya amerika bivuga ko ibihano byafatiwe ubwato bw'uburusiya bwatwaye intwaro zavuye ku kigo cy'abasirikari barwanira mu mazi hafi ya cape town mu mwaka ushize ambasaderi wa amerika muri afurika y'epfo ejo kuwa kane yavuze ko afite gihamya ko ubwato bw'uburusiya bwapakiye intwaro buzikura mu mujyi wa simon ahari ikigo cy'ingabo zirwanira mu mazi mu kwezi kwa cumi n'abiri umwaka ushize yumvikanishaga ko bihabanye n'umurongo afurika yafashe mu bijyanye no kutagira aho ibogamira perezida ramaphosa yavuze ko yatangije iperereza kuri icyo kibazo ibiganiro hagati y'abayobozi bombi kuri telefone byabaye bisabwe na afurika y'epfo nk'uko perezidansi y'uburusiya yabitangaje muri ibyo biganiro putin yasubiyemo ko uburusiya buzageza ingano n'ifumbire ku bihugu bya afurika ku buntu
urakoze jeni dukubitire muri pakistani aho havugwa inkuru ya imran khan yahoze ari mu mushikiranganje wa mbere yapfunguwe iby'agateganyo abanje gutanga ingwate inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu toma kamirinde ejo kuwa kane urukiko rw'ikirenga rwaciye iteka ruvuga ko imran khan yatawe muri yombi mu buryo bunyuranyije n'amategeko bityo ko ifungwa rye ridafite agaciro rwategetse ko arekurwa yatashye uyu munsi amaze gutanga ingwate urukiko rwategetse ko atagomba kongera gufungwa mu gihe cy'ibyumweru bibiri uhereye none Imran Khan yabaye minisitiri w'intebe kuva mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani kugera mu bihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri aregwa ibyaha bya ruswa igihe ari ku butegetsi we arabihakana yafashwe ku wa mbere w'iki cyumweru bukeye yagejejwe bwa mbere imbere y'umucamanza wategetse ko afungwa by'agateganyo iminsi umunani abayoboke be bahise biroha mu mihanda bakora imyivumbagatanyo baratwika barabomora abantu umunani bayiguyemo naho polisi yataye muri yombi abandi byibura ibihumbi bibiri uretse iki kibazo cya politiki guverinoma ya pakistani ihanganye kandi n'imitwe ifite intwaro uyu munsi yatangaje ko abo bateye ikirindiro cy'ingabo zayo bica abasirikare babiri bakomeretsa n'abandi batatu mu ntara ya barushistani mu majyepfo y'igihugu imirwa
barakoze bagenzi bacu badushikije amakuru avugwa hirya no hino ku isi aya makuru kandi mushobora kuyashikira mukayasanga kuri wezi tatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com aderese yacu ya youtube instagram na facebook ni voa radiyo yacu mu kanya rero turabashikiriza amakuru avugwa mu karere ka afurika ibiyaga binini aya makuru tuyatangurire mu rwanda uh, kuri uyu wa gatanu perezida w'u rwanda paul kagame yagendeye abanyagihugu bo mu karere ka rubavu mu buseruko bw'igihugu basinzikajwe n'ibiza vy'imvura yateye imyuzure mu ndwi irangiye gloria tuyishime umumenyesha bakuru w'ijwi ry'amerika i rubavu yakurikiranye iyi nkuru ni uruzinduko rwaranzwe no gusura abaturage bagizweho ingaruka n'ibiza muri site eshatu zitandukanye batujwemo mu karere ka rubavu muri dutandatu twibasiwe akandi ko kapfushije abantu benshi ibintu imitungo by'abaturage birasenyuka ibindi birangirika perezida kagame wari uherekejwe n'abategetsi batandukanye yanasuye inganda imihanda n'amashuri byinshi byangijwe n'ibiza umutekano wari wakajwe cyane mu duce dutandukanye imihanda n'utuyira muri aka karere by'umwihariko kuri site ya rugerero mu kagari ka gisa aha niho perezida kagame yatambukirije ubutumwa ubutumwa bwe kuva hatangiye ubutumwa no ku mipaka ihuza u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo harabarirwa ibirometero bine kuri bitanu gusa aho yavugiye ijambo abaturage batakambitse muri aya masite batakambiraga ubuyobozi ngo babashe kureba umukuru w'igihugu nubwo bitabakundiye uko niko abaturage bitwaye bamubonye Petero mu butumwa bwe umukuru w'igihugu yabanje guhumuriza abaturage bakozweho n'ibiza ari nayo yari intego nyamukuru y'uruzinduko rwe mu karere ka Rubavu nyuma hakurikiyeho ikiganiro yagiranye n'abaturage bashigishwe n'ibiza abaturage batuye muri site ya Rugerero bashimye leta y'u Rwanda uburyo itabateranye mu bihe bikomeye bari bamazemo iminsi Rene Esperance Mukanshogoza umubyeyi uri mu kigero cy'imyaka mirongo ine na Marie Chantal umubyeyi umukecuru uri mu kigero cy'imyaka mirongo itanu nyakubahwa perezida wa repubulika yacu y'u rwanda tubashe gushimira ku ntambwe mumaze kutugezaho tumaze kubona iby'ibanze twabonye aho tuba tubona ibyo turyamaho tubona n'ibyo kurya abana bari kwiga mu mashuri nagerageje gutaka icyo bikora abaturage baraza baramfasha ngo ngenda ndi kurwagwana nikubita hasi nca umugongo nikubita muri ya mazi ariko ndashimira imana kuko nabashije kuba nyihumeka umubyeyi wacu umubyeyi uduhetse uzahora kungoma iteka undi arya nkaryama
nubwo abaturage bashimira umukuru w'igihugu ntibyabujije kumubwira akaba ari ku mutima kubera ibyabo byangijwe n'ibiza dufite abana biga mu masegonderi ibyagombye kuba byabarira byatemanwe n'ibiza mubyeyi mwiza twagira ngo mudufashe wenda ku- mu bigo by'amashuri bazatworohereze uko kuturisha mu mashuri ko nta nta mbaraga dufite zo kongera kubarihira nizeye ko naho nzaryama uzahampereza nzahabona mubyeyi wanjye Eh, meya n'abandi baramfashije kubona aho ncumbika Eh, icyakora icyo nakongeraho navuga ngo namwe ubwo tubabonye dukeneye inkunga yanyu murakoze perezida paul kagame nawe yijeje abaturage ubufasha bamusabye ariko ubu cyane cyane turacyahanganye no kugira ngo mushobore kugira nibura ubuzima no muri iki gihe mutari mu ngo zanyu cyangwa se mudashobora kwikorera ibyo imirimo musanzwe mukora mudashobora kwigaburira uko bisanzwe ibyo ni byo twahagurukiye kugira ngo dushake ibishoboka byose tubafashe
Mu busabe abaturage bagejeje ku mukuru w'igihugu harimo no kubafasha kubungabunga umugezi wa Sebeya kuko wabaye intandaro ikomeye y'ibiza. Umukuru w'igihugu yasubije ko uzakorwa bidatinze. Umukuru w'igihugu kandi mu kiganiro cye yashimangiye ko nubwo aba baturage bose bakeneye ubufasha bugiye bunyuranye ku ikubitiro abafite intege nke barimo abana n'ababyeyi aribo bazibandwaho bwa mbere. Nyuma y'ibiganiro abaturage batandukanye babwiye ijwi ry'Amerika uko bakiriye uruzinduko.
turishimye cyane by'ikirenga kuba umubyeyi wacu yadusuye perezida yabasuye ndabona mwishimye Eh, cyane cyane Mwishimye mwishimye cyane kubera iki njyewe ikintu namwishimiye nari na- inzu yanjye yaragiye ibintu byose biragenda tubura ibyo kurya turiheba ariko icyadushimishije ni uko twabonye ibyo kurya tukabona aho turyama Uru ruzinduko Paul Kagame yagiriye mu karere ka Rubavu rubaye nyuma y'uko ku wa kane w'icyumweru gishize Minisitiri w'Intebe Edouard Ngirente nawe yari yaje gufata mu mugongo abashigishwe n'ibiza by'umwihariko ababuze ababo aho habereye n'umuhango wo gushyingura mu cyubahiro abishwe nabyo kugeza ubu mu karere ka Rubavu ku masite atatu yose hacumbitse abaturage basaga ibihumbi bitanu mu mibare iheruka gutangazwa n'inzego zibishinzwe abantu ijana na mirongo itatu n'umwe nibo baguye muri ibi biza naho inzu zisaga ibihumbi bitandatu zarasenyutse imihanda cumi n'ine nayo yarangijwe perezida paul kagame yaherukaga kugira uruzinduko mu karere ka rubavu mu kwezi kwa gatanu k'umwaka wa bibiri na makumyabiri na rimwe ubwo abaturage bibasirwaga n'imitingito yatewe n'iruka ry'ikirunga cya nyiragongo gloria tuyishime ijwi ry'amerika i rubavu
mu kiganiro cy'uyu munsi ndakira umwana ushakisha ababyeyi bamukuye mu kigo cy'imfubyi ariko bakaza gutandukana byabaye ngombwa rero ko mbambika ikamba rya kibyeyi ndabagura umubyeyi ushakisha umwana we wavutse yaragiye ku rugerero muri kongo nari mu ntambara muri kongo hanyuma hari umukobwa baha turashakana tumaze gushakana intambara iza kudutandukanya basubira iwabo ndakira kandi umubyeyi waburiye umwana mu mayira abiri ahitwa kumubuga twari tugiye kugera kuri komini ya mubuga neza noneho ikibeho hari nk'imbere tutaragerayo agwa muri iyo kivunge kiturutse kirahenda kijya ikibeho
shaka agasaro kawe muzakabona maze rero shaka agasaro kawe muzakabona
tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika dukubitire muri repubulika ya demokarasi ya kongo aho abanyagihugu n'abagize amashyirahamwe iharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu ah, mu ntara ya kivu iyo muraruko basaba ko ubutegetsi bwa gisirikare buhava babwagiriza ko budakora neza akazi ka- bujejwe nko kugarukana umutekano mu bice bigaragaramo umutekano muke n'inkuru y'umumenyeshamakuru w'ijwi ry'amerika jimmy shukran
imyaka ibiri irihiritse intara ya kivu ya ruguru na iturizo mu burasirazuba bw'igihugu zihawe abategetsi ba gisirikare mu by'umukuru w'igihugu yise ibihe bidasanzwe iki cyemezo cyafashwe na perezida felix tshisekedi cyari kigamije kugarura amahoro n'ituze muri izi ntara zimaze igihe zibasiwe n'ibibazo by'umutekano muke uterwa n'imitwe y'inyeshyamba n'indi yitwara gisirikari kuri ubu abaturage bo mu mujyi wa goma bavuganye n'ijwi ry'amerika bumvikanisha ko nta mpinduka babona kuva hatangajwe ibihe bidasanzwe mu ntara yabo aba bakongomani kimwe n'abandi batuye mu ntara ya kivu ya ruguru na ituri barashinja ubuyobozi bwa gisirikare ko bwateshutse ku nshingano bwahawe nk'iyi eta de siyeje muri nord kivu ndetse no muri ituri imaze imyaka zirenga ibiri dusanga kabisa yuko bila iri negatife ubwo ubuyobozi bwa gisirikari ntabwo nta mahoro bwashoboye kugira ute kutuzanira kuko imitwe yitwaje intwaro ahubwo niho yabaye nyinshi kuruta uko ubuyobozi bwa gisivire bwari bumeze hambere y'izo myaka nk'urugero kuri ubu eta de siyeje eh, aho kugira ngo izane amahoro ahubwo yaraje imbere nk'ideturunye misiyo mbona ko etade siyeje ikwiriye kuhava bitewe n'uko icyatumije ihaja nta n'icyo yari yakora kuko yagiyeho kugira irangize intambara na insekirite muri goma abwira intambara zishirira na insekirite ahubwo niho zahise ziba sankara bin karitumwa umunyapolitiki wo mu ishyaka afdc ritavuga rumwe n'ubutegetsi yemeza ko kuva ubutegetsi bwa gisirikare bugiyeho umutekano muke warushijeho kwiyongera ubuyobozi bw'igisirikare bwari bufite intego yo kugarura amahoro n'umutekano mu burasirazuba bwa kongo ariko ibyo siko tubibona aho bwatangiriye twabonye m makumyabiri na gatatu yiyongera kuva ubuyobozi bw'igisirikare bwaza mu burasirazuba bwa kongo cyane mu ntara y'ikivu ya ruguru twabonye ubwicanyi bw'indengakamere mu mujyi wa goma ibi bigatuma abaturage benshi bahunga ingo zabo ubuyobozi bw'igisirikare bwateye abantu benshi kwiheba ko nta mahoro n'umutekano bizagaruka mu burasirazuba bwa kongo kandi kugeza ubu bintu niko biri none rero twebwe tubona ko ubuyobozi bwa gisirikare bwananiwe akazi kabwo bwarananiwe cyane rwose hari n'abandi bashinja ubutegetsi bwa gisirikare guhonya uburenganzira bwa muntu ruswa mu bigo bya leta no gukorana bya hafi n'imitwe yitwaje intwari irwanya leta ya kongo aba barimo bwana david bifuko wo mu ishyirahamwe riharanira impinduka muri kongo amuka kongo misiyoni imwe diferanse ya etade siyeje ubu nta tandukaniro tubona hagati y'ubuyobozi bw'abasivili n'ubuyobozi bw'abasirikare ubwo ubuyobozi bw'abasirikare bwageraga mu ntara ya kivu ya ruguru twabonye ko imitwe yitwaje intwaro yiyongeye kandi abasirikare bakorana bya hafi n'imitwe yitwaje intwaro ubwo rero niyo mpamvu tubona ko ubuyobozi bw'igisirikare ntacyo bwatumariye leta yagakwiye gufata ibyemezo bikwiye mu kugarura amahoro n'umutekano mu burasirazuba narudiye mu ngine Eric Bagira ubwira umwarimu w'indimi akaba n'umusesenguzi mu bya politiki ya Kongo ukorera hano mu burasirazuba bw'igihugu avuga ko igihe cy'imyaka ibiri ubutegetsi bwa gisirikare bwahawe bwakabaye hari byinshi bwamaze kugeraho tade siyeje bakishyiraho objectif kwari uku- kurangiza amagurupe arme donc kuzana umutekano kuko perezida wa republike afata umwanzuro wo gushyiraho eta de siyeje kuko uzi ko eta de siyeje ubundi eh, bayishyiraho ni igihe hari ikibazo naka kibangamiye wenda nk'igihugu kibangamiye igice cy- cy'igihugu eh, wenda hari igihe eh, igihugu cyaba gitewe wenda hari igihe haba hari nk'amagurupe eh, arme gabujije umutekano noneho bakabona ko kugira ngo ariya magurupe arme aveho ko byasaba ko hashi- hashyirwaho icyo icyo bita etat de siege aho bigereye ubu etat de siege bayikureho ubuyobozi babusubize abaturage noneho abasirikare niba ari donc biyokipe no, no, no, no kuzana umutekano raporo iherutse gushyirwa ahagaragara mu ntangiriro z'uku kwezi kwa gatanu n'ikigo cya leta gishinzwe guhashya imitwe yitwaje intwaro no gusubiza mu buzima busanzwe abahoze ari abasirikare igaragaza ko mbere y'uko hajyaho ubuyobozi bwa gisirikare mu burasirazuba bw'igihugu habarirwaga imitwe mirongo itanu n'irindwi yitwaje intwaro kuri ubu iyo mitwe irarenga magana abiri mu gihugu hose nk'uko bivugwa muri iyi raporo myinshi muri yo ikorera mu ntara ya kivu ya ruguru na ituri ziyobowe n'abasirikare iyo raporo kandi igaragaza ko ubwo butegetsi bwa gisirikare butoroheye itangazamakuru abanyamakuru bagera kuri cumi na batandatu biganjemo abakorera amaradiyo yo hanze y'igihugu barafunzwe mu ntara ya kivu ya ruguru abandi barakomereka ubwo bari mu kazi kabo ka buri munsi jimmy shukurani bakomera ijwi ry'amerika igoma
mu burundi muri komine bugenyuzi intara ya karusi mu gice cyo hagati gishira ubuseruko bw'uburundi haravugwa urucuruzwa rw'abana babigeme mu kwezi kumwe kwa kane konyene abashika kuri mirongo ine bajanywe cyane cyane mu gihugu kibanyi ca tanzania ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu eloge wirikaneza dufite umwana w'imyaka cumi n'umwe yari mu minsi heza yarantorotse aroma karagenda ku mpamvu zo kubera aciye aheba ishure yiga mu mwaka wa kabiri abana rero baromoka ku bwinshi kubera ubukene kubera inzara umukenyezi twashimye kwita mariana mukamwiza kubera imvo z'umutekano wiwe yaganiriye n'ijwi rya amerika ari ku kibuga c'umupira w'amaguru kiri ku murwa mukuru wa komine bugenyuzi ni mu ntara ya karusi hagati na hagati hashira ubuseruko bw'uburundi afise umwana mu minwe yaroye kuraba uwaganyira kugira muhe ico yiririrwa yatwiganiye yaganiriye ko umwana wiwe w'imyaka cumi n'umwe yataye imuhira aromoka umugabo wanje aheruka gupfa mw'uno mwaka ansigaranye abana batatu yafise umwana w'imyaka cumi n'umwe yari mu minsi heza yarantorotse aromoka aragenda ku mpamvu zo kubera aciye aheba ishure yiga mu mwaka wa kabiri nanje ca ndabura uburyo bw'ingene ndabigisha buri abana birirwa baromoka bahunga bomoka batingoza ba nyina na basi kubera guhebe amashure ku bwinshi kubera inzara abana rero baromoka ku bwinshi kubera ubukene kubera inzara nk'ubu nka jenda uku nyene simfise imbere n'inyuma simfise naho nikora nta n'amavuta yo kwisiga avuga ko imiryango myinshi itunze bikunzwe no guca ingero bitagikunda kwirumika abana kw'ishure kubera n'uburamuko ibibona kuri mana mpa umukozi bamukoresha ibihumbi bibi kugira saa n'ibihumbi bibiri ata yamugaburiye acakorera bitatu za bihumbi bitatu gacuza kubisumamwo mw'ikiro c'ubugari c'abana n'amamesa n'agasabune n'ikaramu mbere kw'ishure igakenerwa agnes njemurweze atwara ikigo c'ingo n'imiryango muri bugenyuzi yabwiye ijwi amerika ko ibiba muri iyo komine ari urucuruzwa rw'abana araduha urugero rw'ibitigiri vyo mu kwezi kumwe kwa kane guheze nk'uku kwezi guheze bagize iminsi bafata abantu benshi batwaye abana muri tanzania nk'ubu uye nk'akarorero hariho abana bashika cumi n'indwi bafatiye hiyo za makamba hariho n'abandi twagiye turafata ni abagabo baba bo basanzwe bamenyeranye na iyi tanzania baza ngaho mu komini iwacu bagatora abana bato bato ukwezi kose abonegeranije barashika mirongo itatu n'indwi umunyamabanga mukuru wa komine bugenyuzi amenyesha ko abafatwa baba abana n'ababatwara bashengezwa mu butungane izake niyo nizeye barahanwa cyane rwose kuko ntibintu nahora bihera ngaha kuko barakorerwa amadosiye mu gipolisi abaopeti babijejwe hanyuma amadosiye yabo akabandanya muri parike urumva yuko baheza bagahanwa nyene birumvikana nje mu rweza yatwara ikigo c'ingo n'imiryango ibugenyuzi yemeza ko ubukene bwo mu miryango ariyo ntandaro nyamukuru y'abana babeshwa iyo turiko turabaza buke buke tubaraba igituma abana bako baragenda ku bwinshi bamwe baravuga yuko biva ku bukene bwo mu miryango kuko abana baba bagiye gupagasa kugira ngo barondere utwo bozana mu muryango niyo nize yabereye komine bugenyuzi umunyamabanga mukuru avuga ko inzego zose zahagurukiye ico kibazo komite ijejwe umutekano n'abenegihugu bose muri rusange tumaze n'iminsi tubihimiriza yuko twofashanya kugira uwo mugenzo mubi wo gutwara abana bakiri bato mu gupagasa uhagarare ihuriro ry'amashyirahamwe akorera mu gisata c'agateka k'abana fenadeb risanga ikibazo cega igihugu cose mu mwaka uheze ryatohoje ku bana barenga amajana atanu bajanywe kugurishwa hanze y'uburundi nk'uko vyemezwa na yive nishimwe ajejwe gukurikirana agateka k'abana muri iryo huriro nofatira nko ku karorero k'ibiharuro dufise vyaranze umwaka uheze ku bijanye n'urudandazwa rw'abana aho abarenga amajana atanu baguye muri urwo rudandazwa rero niho tuvuga tuti ruriho kandi ruri mu ntara zitandukanye naho zose zidafise umurindi umwe aratubwira imvo nyamukuru zituma urucuruzwa rw'abana rwiyongera hari iziva ku bukene kubanza gutahura ko urudandazo rw'abantu abarukora babanza guhenda abo bagomba kudandaza ko bagiye kubaha ubuzima bwiza bagiye gukora akazi koroshe kandi bagahembwa neza bakazoca batera imbere bagateza imbere n'imiryango yabo ariko kandi hariho ikindi cyo kutamenya urumva ko umuntu naho yoba akenye yaba azi neza ibigiye kumushikira ntiyo kwita mu bintu bitameze neza cyangwa ngo yite mu mutego hariho n'icya gatatu ni uvuga bijyanye n'uko umwana aba adakingiwe mu muryango hari aho usanga hari ah, amatati mu muryango umwana akubitwa mu muryango cyangwa aturubikwa ibyo bigatuma arondera aho yohungira ikindi navuga hariho abana cyane cyane ba- baheba amashuri bahebye ubwabo cyangwa bahebeshejwe ugaca usanga umwanya munini ntafise ikindi kintu ariko arakora bigaca bituma aba ahantu byoroshe kumusanga no kumuhendahenda bamwemerera ibyiza hagati y'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi n'impera z'ukwindwi ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri ikigo cya onu kijejwe abimukira oem kivuga ko mu burundi abantu igihumbi n'amajana indwi na mirongo itatu na batanu bagurishijwe hanze y'igihugu ico kigo cemeza ko mirongo umunani kw'ijana muri bo ari ab'igitsina gore ariko umwaka uheze leta yakoze utwigoro twinshi twatumye raporo ya leta ya amerika ku vyerekeye urucuruzwa rwa kiremwa muntu isubiza uburundi ku rugero rwa kabiri hafatiwe ku manota ibihugu bigerageza kurwanya urwo rudandazwa bihabwa urwo rugero hari haheze imyaka cumi n'ibiri yose burundi butaruhunahunye eroje burikaneza ijwi rya amerika
igira hirya ariko mada n'igihugu winyegera ariko abanyabugongera ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe ngo jewe duwibuko Eh, yego rata uri umunyarusange kazi kuko nibo bagenda bimyozora nk'inka zabo ariko abirasi bimuhumuruka mani shofe wowe ndabona ashaka uri iwacu rusange uradutwara neza kandi ndakwizeye Mie kwetu ni bugo. Ndiyo bugo.
wiki ni ukuvuga ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi yapapapapapa twigende kombo tagisi yaje taxi ikorera hafi y'umupaka ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye kombo tagisi muyitegurirwa kandi mukayigezwaho na La Benevolence Rwanda.
nk'uko mubyumvise eh, muri iyo nanga ubu ni umwanya wo kubashikiriza amakuru ah, yerekeye inkino eh, ka- na siporo bitekanijwe mu rwanda mugenzi wacu jean claude munyandinda umunyeshamakuru w'ijwi ry'amerika avuga ko ihiganwa ryo gutsindira igikombe cy'amahoro mu mupira w'amaguru mu rwanda rigeze ahakomeye irushanwa ryo guhatanira igikombe cy'amahoro umupira w'amaguru mu rwanda riri hafi kugera ku musozo mu mpera z'iki cyumweru hateganyijwe imikino yo kwishyura kimwe cya kabiri kirangiza ejo kuwa gatandatu ikipe ya rayon siporo izahura na mukura victory siporo kuri stade yitiriwe pere i nyamirambo umukino ubanza wari wabereye kuri stade huye i butare ejo bundi kuwa gatatu rayon siporo yari yatsinze mukura victory siporo ibitego bitatu kuri bibiri undi mukino uzaba ejo bundi ku cyumweru nawe ukazabera kuri stade yitiriwe pere i nyamirambo uzahuza ikipe ya kiyovu siporo na apr fc umukino ubanza wari wabereye kuri stade y'i bugesera kuwa gatatu APR FC na Kiyovu Sport zari zanganyije igitego kimwe kuri kimwe umukino wo guhatanira umwanya wa gatatu ndetse n'umukino wa nyuma iteganyijwe ku itariki ya gatatu y'ukwezi gutaha kwa gatandatu ikazabera kuri stade Huye i Butare ikipe izegukana igikombe cy'amahoro izaba ibonye uburenganzira bwo kuzahagararira u Rwanda mu irushanwa ryo guhatanira igikombe cy'impuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru muri Afurika Coupe de la Confederation yari Claude Munyandinda i Kigali
mu kanya turasozera ah, amakuru yo kuri iyi saha ariko imbere yaho reka tuyutse ingingo nkuru nkuru zari zigize amakuru twabwiye ko muri repubulika ya demokarasi ya kongo abakorera ku buntu mu ishyirahamwe ritabara imbabare croix rouge batorohewe mu bikorwa byo gukura ibiziga by'abantu aho byafatiwe mu vyondo mu kigwati ca bushushu mu buseruko bw'igihugu twabwiye kandi ko abantu bashika ku bihumbi amajana abiri bava muri sudani bahungiye mu bihugu bibanyi kuva ingwano yadutse muri icyo gihugu mu kwezi guheze twongeye kandi turababwira ko perezida w'uburusiya vladimir putin uyu munsi ku wa gatanu yavuze ko moscow itigeze yanka imishyikirano yo mu rwego rwa diplomasi kugira ngo ibibazo by'ingwano bitorerwe umuti muri ukraine twavuze kandi ko muri pakistani imran khan yahoze ari umushikiranganji wa mbere yafunguwe by'agateganyo abanje gutanga ingwate mu makuru yo mu karere twavuze ko kuri uyu wa gatanu perezida w'u rwanda paul kagame yagendeye abanyagihugu bo mu karere ka rubavu mu buseruko bw'igihugu basizikajwe n'ibiza by'imvura yateye imyuzure mu ndwi irangiye turabwiye kandi ko abanyagihugu n'abagize amashyirahamwe aharanira uburenganzira bwa muntu mu ntara ya kivu yo mu buraruko basaba ko ubutegetsi bwa gisirikare muri ico gice buha- buvanwaho Joti mwese mwaduteze amatwi aha niho rero ibiganiro byacu birangiriye turabashimiye kuba mwafashe umwanya mugatega amatwi radiyo hejuru ry'amerika turashimiye engineer justin yadufashe mu ngabo y'ibyuma tukaba dushimiye kandi na nadia yadufashe kwegeranya ibi biganiro turabashimiye mwese kandi turabifurije amahoro n'ijoro ryiza